بسم الله الرحمن الرحيم صحيح آداب الإسلامي كتابك إنك جدم الأدب مع الجيران ناموسة نما أولا قبر بربادم ناموسة ollaa nama qabuuf barbaadamu naamusa kudha tokkotu barbaadama kudha tokkee sanirraa hanga jahaa qaraanee dabarsine ardha torbaffarraa itti seenna إكرام الجار الأقرب فالأقرب عدبني قربا فأكني إكرام الجار guddisuu aljaari ol'aati ollaa guddisuu kamajuu alaqrab falaqrabu alaqrabu ollaa manaan ulaa manaatiin asitti dhihaatu isa kamajuu isa guddisuu falaqrabu kama sanitti aanu ammas guddisu ollallee walirra haqa qaba kahulaan isaa sitti aantu santu kahulaan isaa sirraa fagu irra santu haqa sirraa qaba guddisuu oldha alaqrab falaqrabu ka sitti dhihaatu falaqrabu ka asuma sitti dhihaatu san guddisu toltuu gootu maraayyuu duraan kahulaa sitti aanu kanaa godhuu qabdaaya rawal bukaarii imaamni bukaariin ni odeyse عن عائشة رضي الله عنها قلت أيو عائشة رانو باسي أيو عائشة ركجت نجد جت يا رسول الله يا إرقما ربي تيولي جاريني أنا أفعل لما تتهجت عائشاني لينا تهجر جاريني أولا لما قبا فإلى أيهما kamii ollaa sallamaanitti uhdii dura hadiyyaa tiyya kennaa kama ja'a kamii dura ergaa jettee gaafate ollaa lama wa ilaa ayyihimaa kamii ollaa sallamaanirraa kamitti dura uhdii hadiyyaa yookaan giiftii tiyya erga jettee gaafatte kennaa kama ja'a jedhaniini lachuu ollaa nama dhiba kamii hadiyyaa ta'e dura ergitee kam maayyii aansitaa nama dhiba qaala rasuulli akki jedheen ilaa aqrabihimaa gama irra dhihoo ollaa sallamaanii minkisitti baaban gama hulaatiin hulaan isaa asitti dhihaattu sani isaa dura kennaa teeta kamajaa hadiyyaa giiftii teesanii dura ergi jedheen nabi muhammad yoo achirraa hafte kaanitti tarta yoo sanirrallee hafte kam atti aanutti tarta duuba ollaa keessatti kama hulaan dura namatti aanu santu haqa qaba jechuudha ollaa duraan asitti aanu sani manuma kan kee kasitti aanu santu haqa sirraa qaba ollaan kaasii kun gaabitaaf mirgaatti jira manni tokko mirga yoo dhaabatee tokko bitaa dhaabate akkam godhan biyya kunis mirga jira haawusii kunis bitaa jira ati idduu tana yoo jiraatte kam ama lamaan keessaa xiqqoo asitti dhihaatu ka isin lamaan idduun xiqqoo asitti dhihaatutti ergite jechuudha kama xiqqoollee taatu asitti dhihaatu inni sanumatti dura ergan hadiyyaa ifii jechuu nama barsiisaa ollaan duuba kama namatti dhihaatu haydhi ka isatu jabaa jechuu nama barsiisa adabni saddeeffaffa ihdaa'un labani erguu aananiiti liljaari ollaa ifiiti aanan ergu aanan gaa ka ameerikaa kun lafa guutu aanan biyyatti yoo namaa ergan maashaa allaahu nama jaalatan qofa keessummaa jaalatan aanan itti kennan keessummaa jaalatan aanan itti kennanii nam jaalatanii aanan kennan duuba ihdaa'u ergu kennaa kama ja'a lillabani ihdaa'u labani aanan tana hadiyyaa kennu jechuun akka giiftitti erguu liljaari olla keessattuu aanani erguufi jechu gaaloonan bitteetuma ka ollaa yoo itti qoodde kan banamin gaanamuu akka gaarii namarraa fudhata ha baname yoo nama keetti kennite malee ka biratti akka hin kennine banee waa itti naqee nu kenne jechuun dhufa haman banamin jechu duuba aanan ollaa ergu aanan yoo rabbi namaa hiree ati re'een tee aanan qabaatte yoo horiin kee aanan qabaatee ollaan kan kee bu'aa tahe bu'aa jechuu beeytu bu'aa namuu beeka bu'eeysan horiin kan kee ka aanan hin qabne yeroo isaanii aanan hin qabne ka isaanii horiin kee marru bu'eeysa yoo tahe ollechi kan kee yoo ilma ta'a jiraate aanan erguufi biratti ati carree adiin dhuugdu inni ka gurraacha dhugu jechuu biratti addeeffattee ati shaahii ganamaa fi ganfoo kan keetti naqatteetuma nyaachuun hin ta'u hin ta'u isaanillee ollaa qooda fi jetti shari'aalla fafi sahihayni bukaarii muslim keeysa galmeeffamee jira an curwa curwaa nama jedhamu inni haboo jedhaan aa'ishaani obboleettii aa'ishaa asmaa'atu isa dhale عن عائشة عائشة هبو يسران وأديس روانكن هبو يسران وأديس أنها هبوني إساء عائشة قالت لعروة عروة كنانجد ابن أخي ابن أختي يا مجاء أبوليتي تياسي وجدت ابن يا مجاء أختي أبوليتين تي أسماء أسماء انت الأبا بكريتي دلت إني عائشة انت أبا بكريتي أبوليتي ست لقى عروة كنانجد yaa mucaa obboleettii tiyyaatiyo in sha'aniin kunnaa taane jira nu taane jetteen in kunnaa nu taane sha'aniin nu taane lananduru kalaal nu taane ilal hilaali gama baati'ii gizee isiin dhalattu ni laalla jedhe baatii gizee isiin awwalaa dhalatus akka ramadaanaa nu eeynu san eeynaa jedhe tana fixannee duuba sommal hilaali eeganaa baatii lammaffallee ni laalla jedhe dhaabattee dhalattee jennee ta lammaffallee akka nu ramadaan eeynu kanatti eeyne baatii lammataa keessallee laallaa jette salaasata ahillatin baatii sadaffaa keessa laalla fi shahareyni fi tamaami shahareyni baatii lama guuttannee baatii sadaffaa keessa akka isiin dhalattu laalla jette haasofni kun isinii ganaami في شهرين باتي لما في تمام شهرين قوتو باتي لما قوتن باتي صدفع كيست لا الله جت أما وما أوقدت حالا قبسي فمنيني في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار من نيوني في أبيات من نيون رسول ربي كيستي رسول من سقل قبو mana isaa tokko keessatti ka ibiddi hin qabsiifamin baatii lama fin'ee baatii sadaffaa keessa laalla jedhe baatii lama xumurannee baatii sadaffaa keessa akka nu ramadaana eeynu kanatti kun akkana baatii sadaffaa laallaa jette gizee isiin dhalattu waayyoon aishaan jettee urwaa kanatiin faqultu ni jedhe jedhe urwaan kun amma ajaa'iba dubbiin yaa haalatu yaa habootiyya maa kaana maal tahe yuciishukum ka isin jiraachisu maal tahe namni ibiddan qabne mana keeysa manni ibiddi keeysaan aarre manni waa takka ibiddi hin jirre ashaahin ibidda malee namni hin dhaabatu akkasuma namni bunas dhaabatu ibidda malee hin dhaabatu namni dhihanas godhatu ibidda malee hin godhatu baatii sadi fayyaa maaltu isin jiraachise ka ibiddi manatiin qabsiifamini jedhee gaafadhe jedhe ajaa'iba laalaa warra rasuula waan isaan dabarsan baatii sadi baatiin sadi ibiddi mana keessatti hin qabsiifan hin jiru wama dubartiin rasuula obsasiin qabdu maashaa allah duuba qaala taayyoon aishaan ni jette gaaffii tana deebisuu qabdi al-aswadaani gurraacha lamaantu nu jiraachisaa jettee mana kana keessatti baatii sadeen ibiddi mana dubartii rasuulaa mana isaa keessatti hin qabsiifamin kana gurraayyii lamaan hin jiraanna jetteen gurraayyii lamaan gurraayyii lamaan jechuun attamru walmaa'u tibira gurraacha fi almaa'u bishaan gurraacha kana dhuyne jetteen aganu baatii sadi ka ibiddi hin qabsiifamin ganamas timiruma afaan buufatanii gurraacha kana bishaan irra dhugan galgalas kana irra dhuganii waan guyyaa tokkooti miti baatii sadi manni rasuula dubartiin sagalii yookaan dubartiin kudhanii tokko mana sadee mana kana marattuu ibiddi hin qabsiifamu marruu timiruma achi kaayataniituma waa takkallee bishaanuma irra dhuganii jireenya kana jiraatan laal jireenya kana jiraataa dabarsinee. wanni biraa tokko kan nu jiraachisu hin jiru jetteen timira kan timira kan timira guyyaa lama galgaluma ifxaara har'a timira goonetuma hiraabuma yoo ifxaarallee hiraabumallee dhihana tokko afaan hin qabu baanne timiruma yoo nu goone wal galgala asin nama garraa biyya tokkollee namu mala dhawatummat edanas timiruma qofa goone bishaan irra dhugne namu asuma bulee hiraaballee timiruma qofa goone boru garagala walitti deebina yoo nu jenne nama cima xasi tafa nama cimaa tokko xasi tafa jechuudha namuu kuuni kabakiinaa hin qabne illee baasan deema baasa gizee inni qabatee tareelee hin argan tanaaf duuba baatii sadi dubartiin tun dubartiin tun baatii sadi kana jiraanna jette naan sadii wajjin abbaa manaa walumaan jiraatan watakkallee rasuula walumaan jiraatanii bara wanni isaan cinqan guddaa hin jirtu. gaafa tokkotti ka'an malee hin cinqine gaafa tokkotti ka'aniituma manaa baasan nabi muhammad salawaatu rabbii wasalaamu alayhi hinaaffitu hinaafsise gaafasillee hinaafaniituma hinaaffii jedhanii qaallaba akka malee gaafatanii itti dubbatanii irraa kakatee baatii takka irraa ala taa'e homaa takkaa gaafas malee homaan goone qaallabaa jedhanii homa bishaanuma kana dhuganii timiruma kana nyaataniituma jireenya nabi muhammad wajji jiraatan akkana baatii sadi finne illaa annahu akkana haa jennu malee qad kaana lirasuulillaahi sala allaahu alayhi wasalam rasuula rabbiitif fahe jette jiiraanuun ollaa wahii qaba min alansaari warra madiinaa qubatu kanaan ansaara jedhen ollaa namicha warra ansaaraa tokkon rasuulaa tahe ollaa saniif kaanat lahum manaa'ixun isaaniif taate ollaa saneefi manaa'ixun dabareet isaaniif tahe jedhe dabare dabaree jechuuni yoo biyyatti re'een tee aanan qabaatuu dhabde go'iinsarra jiraatte namatu ollichi kee dabaree sii kenna jechuu aanan kana elmadhu haga isiin aanan qabdu gaafa aanan kanarraa isiin guuteni deebiftaaf re'etti hin fudhattu ittiin go'idu achiin sa'allee yoo taate hin fudhattu aananuma ilmattee deebiftaaf jechuudha. Ollaa rasuulaa kanatu dabaree qaba. Ka isaati miti. Ollaa rasuulaa kanaa taate manaa'ixun dabareetu taheef namatu re'ee wahii dabaree kennee faga aananii ilmadhu gaafa aanan kanarraa isiin guute nuu deebisi jedhaniini ollaa kanaa dabareen taate jedhu. Wakaanuu tahanii jiranii yamnaxuuna ككن الرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي تكنني من ألبانهم آنن مدبر إساني سنر رسول ربي تكنن جتت في ذني كنني فجت إسان دبر دبر مسن كنني رسولا فيسقينا يرو تك تك آنن هكا سمون أباس جت والله كان جزي غري آنن اتئرغا آنن وكان دوب أريره rasuulli nu obaasa malee baatii sadi mana keenna keessatti wanni takka ta'e ibidda jedhamu hin qabsiifamne jedha. Timiraa fi bishaanuma zik jenneetuma jajjabuma kana yaa'a subhaanallah. Jajjabuma kana yaa'a fayyaa qaba timirri kunilleeni maciddaa beela oole kana warri xibbi akki jedhan garaa guddaa garaa banii aadam kana qabeela oole yoo galgala waan mi'aawu goggoginna sanirratti itti nyaatanii fayyaa qaba jedhan. maciddaa kanaa fi fayyaa qaba jedhan warri kitaabaa hedduun akkana jedha duuba wanni asif fideef ollaa ifeeti aanan ni ergan jechu aanan yoo ollaan kan kee aanan hin qabaatiin gu'iinsarra jiraatan aanan ni ergitaafi asumatti illee gaa yoo aanan firiija keessaa dhumaniituma ollaani aanan ka fixatu taate nima kennitaaf gootetuma kaasii kun gaa in elemtu elemamee dhufa bakka irraa dhufuuf nuu dhufa aanani kennu dabarsu waa takka illee kun jechuudha. Ittillee aanan namaa erguun waan qabdu aanan ollaa geessuun hadiyyaa aanan godhuuni waan bareedduu takka ollaaf aanan haa ergamanii jechuu nama barsiisaa. Adabni saglaffaadha cadamu ixtiqaari hadiyyatil jaari. Cadamu dhabamu ixtiqaari tuffatuuni hadiyya kennaa aljaari ollaa kennetu tuffatuu dhabu waan ollicha keetii kenne hadiyyaa jechuun giiftii yookaan kennaa kamajaa aljaari ta ollaa kennitu tuffatuu dhabu atis hin tuffatini ka fudhatus hin tuffatiniya tuffatuu dhabu wa in kaana taataatullee kennaan ati kennitu sun yasiiratan waan xiqqollee haa taatu wama xiqqoo tokkollee haa taatu hin tuffatan bakka tana ummanni lafa tanaa itti dalaga akka malee ummata islaamarra ummanni lafa tana qubatu akka malee itti dalaga wama xiqqoo takka doolaaristoor kana dhaqaniituma waan bareedduu kaartoona bareedaa tokko itti bitanii ka giiftii jedhu kana maasha allahu ati yoo ati ilaaltu waan jabdu keessa jira yoo ati addabantu nootbuukii xiqqaa tokko nootbuukii xiqqaa tokko akka inni jiru namni kitaaba biyya teennaa ka dur fakkaatu sana nootbuukii ma xiqqaa tokko kee jira yoo ati ilaaltu baaksii maashaa allah ala kana yoo ilaaltu waan biraati hambana maal naa fidan har'a baankii maa doolaara naf fide moo dahaba keessa jira yoo ati jettee bantu oma haganu in tuffatan kasii fidus hin tuffatu ka ammaa fidaniifillee hin tuffatu ajaa'iba akka malee waan guddootti lakkaawalaan nagaa xiqqoo namni aadaa sanirratti hin guddanne nu waan guddoo walii geessuu baranne nama waan xiqqoo si geesse bakka san hufuun akka gizee inni dhufeeni yoo firiija waan keessa kaayan taate achi sii kaaye yoo waan teebila irra kaayan taate akka inni achi sii kaaye osoo ati achi hin fuune fa'a namni sun yeroo lammataa ji'a taa'ee sitti deebi achuma teetti bara tuffi subhaanallah yoo ummanni lafa kanaa kun gamanatti jabu muta jabu hadiyyaa tana beekan isan waa walii kennuu kana akka malee beekan duuba cadamu ixtiqaari dhabamuu tuffatuun hadiyyatiin kennaadha aljaari ollaata kennan tuffatuu dhabu وإن كان تاتات ليسيرة دقو ككنوف ككفرتوس ككنوس تفتن وتكن تفتن هذه يا مسيون هذه يا جيكم برقلب من ما سندقشو واللي بوهرسما واللي بوهرسما الآن wal booharsun qalbii manamaa sana yoo wal booharsan kana ganuma fedhan ruuhi manamaa sana xiqqoo gammachiisuu kana ففي الصحيحين بخاري مسلم كيس قال مفمجنا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نساء المسلمات دبين دبرتي لالتي بكتناتي يا نساء يا دبرتي المسلمات مسلم توتاتيو yaa dubartii muslima taateewu laa tahqiranna akkan tuffanne hin tuffatin ikkan tuffanne jaaratun ollittiin lijaaratihaa ollittii isiitii ergurraa akkan tuffanne jaaratun ollittiin akkan tuffanne lijaaratihaa ollittii isiitiif ergurraa hin tuffatin walow firsana osoo foon kottee shaatirre'ee keessa jiru san walii ergitanillee jedhe walow firsana osoo foon kotte kotte re'ee wadagattanii agasin akkana jettu san foon kotte idduu jiru san gaa keenya nyaatanii garre malee bakka itti nyaata biyya teennan ni darbani warri keenya ammoo jabaa bakka tanatti ni nyaata ni nyaata achillee hin dhiisu waan akkallee somballee hin dhiisan keenya somballee ni nyaatan shari'aan darbaa jette walow firsana osoo foon kotte shaatirre'etti idduu san jiru kotte isii ka jiru san idduu kotte isii san osoo foon hagas illee taate ollittiin ollitti ergurraan tuffatin yoo itti erganillee fudhaturraan tuffatin jechuu gara lachuutu haganuma re'ee qalate yoo namni tokko rasuulli salawaatu rabbii wasalaamu alayhi law du'a ilaa quraa'in la ajaaba Nabi Muhammad xabiyaa isarraa osoo gama manceetti illee yaamanii mancee jechuun re'ee abbichi qalateetuma sana ni darbina biyya teennatti nu ni beeytanii minamuu biyya teennan namuu ni darba bara asii gadi waan daddarban san Nabi Muhammad kootu waan akkanaa qabna mancee re'ee xiqqoo san sana ni daddarbame san foon akkasii qabnaa kootu yoo jedhaniini la ajaaba Nabi Muhammad irraa nafa bakka san ni dhagaa mancee masan wajji deemee nama san wajji qoqorata mancee sila kararra guutuu san ni beeytani mancee miila huloo gizee kal'oo waliin gizee irraa baasan waliin dhiisaniyyuu isa san hedduu waliin dhiisaniyyuu warra qoolaa jedhanii isaan turraa muraanyu duuba sanillee walii erguu irraa osoo hagasillee taate hin tuffatin tuffatinii jedhe nabi muhammad watakkallee maa manceen ati ergan biyya maalii bultee ilma maalii sadaa hin qabneen erganii jedhan mancee bultee ilma sadaa hin qabneeni erganii jetti barmaan guddoon ilma wahii kadantaa hin qabne kan bakka geessi jedhan kaawwama geessu saniin ergan jedhan duuba osoo haganallee namatti ergani osoo keekii keekii waan jedhaniin gaa kamiyaa'u kan akkuma kaartoona keessa kaa'ettee abbaa lama waasitti erganillee hin tuffatin jechuu lafa tana keessatti gaa wanni bakka mancee bu'aa'isi yoo keekillee sitti erga yoo kaandillee si ergan ollittiin hin tuffatin ima fudhadhu maalifi hadiyyaan walii erguun tun ollaan yoo walii erge qalbii namaa tana keessa waan jiru jibbansa ollaan walii qabu tana keessaa luqqifti laal sadaqaan tuni akka malee waa dalaytisiin sadaqaan akka malee waa dalayti hikmaa jabaa'ibaa qabdi nabni tokko yoo duraan amalli isaa sitti jabaate mee nama tokko sani hadiyyaatti kenni ilaal hadiyyaa yoo itti kennitee ilaalte yoo duraan hagga fedhe zannii sitti qabaates إذا أكلت البطون استحيت العيون جدا ربني garaa yoo waatti kennitee sirraa nyaatte ijji sirraa saalfattii jedhate nama tokko yoo ati waa nyaachifte inni waatti kennitee hadiyyaa yoo waatti kennite ijji isaa sirraa saalfatte eegas nama duraan hambeen asii qabu kanas saalfii fidde amma waatti kennitee mireesi saalfatu waansa yoo duraan hamtuu tee dubbate hin dubbatu yoo duraan ifirraa dadhabdee ati jette kun waa takkallee amma nageenni dhufe jechuu si saalfatu aanse si kamaju aanse jechuu maaltu maxaqse uno wanni maxaqse hadiyyaani akkana waa maxaqsite hadiyyaa tuffatuu dhabu jechuu hadiyyaa walii ergan akkan tuffanne woba xiqqoo takkallee haa taatu woba xiqqoo woba xiqqoo takkallee haa taatu maa waan haganaanatti geeysan akka dubartiin islaamaa hin jenne waan xiqqollee itti haa fidanii waan xiqqollee ammoo haa itti fidanillee ta ergitus ta ammoo fudhattus hin tuffatin jedhe nabi muhammad walii waa ergu waan xiqqollee osoo taate sunnaa bareeddu wanni kun jaran sunnaa kana ni qabnaan moo dardarri kun waa walii kennitan namuu kenna tokkoon kenna aadaa nu qabnu miti jechuudha aadaa nu qabnu miti waan shari'aan itti ajajje dur miskiinumarra dhufne dhugaadha fi waa kennuu dhiisi numaayyoon bana nuhu woggatti waa arganna mee amma eega asii kanamu waa argatu uma xiqqoo takka bar yoo dhufteetuma saahiba kan kee uma xiqqoo takka sin guddeeftu uma xiqqoo takka laala yoo fiddeetuma itti kenniti koofiyama qarshii lamaa fuuteetuma yoo itti kenniti maashaa allah sin dagatu bar ka isaa san hin argu ka durii fi bitate bareedaa san hin argu maashaa allah galuu naa kenne jedhe zalaalama godhu muttu akkana qaqqabu kanooti ofirra qaqqabu tanaafi waan bareeddu wanni kun adaba warri lafa tanaa qaburraa tokko naamusni silaa yoo lafa tanaa wahii barannee gallu galluun tokko kana wanni ummata adii lafa tanarraa nu fudhannu tokko kana ilaala sunnaa bareeddu irraa fudhatuu qabna baratullee qabna akka isaanii kanatti waa walii kennu jaartin jaarsaa waa kennu jaarti jaartii kennu maasha allah isaan xiqqoma jedhanii baras kanuma jaartima biraareef bahan tana istooruma dhaqaniituma osoo faamilii doolaarillee taate waa bitaniituma xiqqoo yoo adda turan wahii harka qabatanii galanii giiftii jechuuni kana bara nu bari namuu magalaan giiftiin jedhuurre yoo waan san itti fayyadama jennaami isaan akkana jedhan giiftii jedhan giiftii ma jechuu kanatu maashaa allah asitti gammachuunu dhufti laal giiftii haga bananii ilaalanittu dubbiin jajjaba kenna akkasitiin guddane numaan guddoon akka nu barsiifte fiddeetuma gaawwan feetillee yoo dhuftu dib achi lafa godhani mee ilaala itti fayyadama waan san laalaa jedhan waaqifti namni jedhu hin jiru saanuma gaa dubbiin nu amma warri ganna soddomaa olii kun keessaan baatu mee isin gaa inshaallah hin beeyne teessan sinii dhiise ana ganuma siniin jedha inshaallah adabni kun nyaffaadha allaa yamnaca aljaaru allaa yamna dhoowwuu dhabu aljaaru ollaan dhoowwuu dhabu jaarahu ollicha isaa akkan dhoowwe maalirra min istikdaami itti dalagatu haayixihi dallawa isa min istikdaami itti dalagatu haayixihi iddoo isa iddoo isatti ollaan kee dalagatu haxirii yoo walitti miila kanaati haxirii qabaatte haxirii isaa fidatee yoo sitti dhaabe jechuudha yookaan istikdaami dalagatu haayixihii dhaaba mana keetitti jechuudha dhaaba manallee yoo inni mana wayii ollichi kan kee kuni barandaa ijaaradha mana kiyya kan kee kana iddutti kee kanattillee suuqee kanattillee kiyyattillee suuqee idduu sanatti barandaa wayii uumadha yoo inni jedhe si fayyadametti dalagadha yoo inni jedhe min istikdaami dalagaturraa haayixihii iddoo isatti inixtaajahu yoo inni itti hajame jechuudha yoo inni itti hajame haxirii keetitti hajame ollaanuhi haxirii tan teesanatti anilleen haxirii dhaabadhee ijaaradha yoo jedhe yookaan mana kan kee kanaa fi kiyya kana iddootti walitti suuq akka biyyaan beeyna miiree biyya teenya bara akkasi mana lamaan bara akkana walitti fuudhanii walitti suuqaniituma asirraa achi ijaaratanii mana akkasitti dhoowwuu dhabu yoo inni itti hajame ففي الصحيحين بخاري مسلم كيس قلمه فمجرا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع إن أويني أكن أويني جار أولت جاره الله يسان أوين ما لرا أن يغرز سوقة الرا أن يغرز سوقة الرا خشبه مكئسا مكئسا أولت سوقة الرا في jidaarihi dhaaba mana isaa keessa dhaaba mana isaa keessa suuqadha yoonni jedhe dhaaba mana kan keetii kana keessa suuqadhee mana barandaa mana kiyyaaf kan kee idduu ijaara walitti fide yoonni jedhen dhoowwin takkalle yookaan mana kan kee kanatti asiin kee kanatti dhaabetuma lafa sana irratti mana biroo ijaaradha yoonni jedhen dhoowwin ayyagriza suuqurraa kashabahu muka isaa fi jidaarihi dhaaba mana keetii keessatti suuqurraan dhoowwiniya abaa hureyraa gaaf tokko mootummaatti kennan madiinatti duuba abaa hureyrani hadiisa kana hime ummatatti himnaani akka waan gizee abbaa hureyran hadiisa kana itti hime mataa isaanii namuu ni arguufe dubbii jabduun dhufte amma guyyama sadii amiira taatetuma waan akkanaa nuuf fidde jedhanii namuu kan keetuma godhi diqqon jedhi warri keetuma godhiif akka waan jechuun fedhanii mataa irbate jennaan abaa hureyran akki jedhe rabbi amiirummaa akkasitti kennee migaa bultiin sadii tamaa miti summa yaquulu abuu hureyra maalii araakum maaliif isin arga jedhe maalii maaltu naasabate araakum ka isin arguufi anaha hadiisa kanarra mucridiina haara garagaloo taataneen ka isin arguuf maaltu naasabate jedhe hadiisa rasuularraa ka isin garagaltanii mataa irbitanii ramuu nuun ta'u jettaniifi maa isin arga jedhe wallaahi rabbitti kakadhee la armiyanna ni darba bihaa hadiisa rasuulaa kana beeyna aktaafikum idduu ceekuu teeysanii giddiin darbee isin fudhachiisa jedhen funna girgid amiiraani amiira haga amiirummaan dhuftee narraa buututti idduu haga kana itti fayyadamanilleen kursii haguma gubbaa jiran itti fayyadamani itti fayyadama wallaahi rabbitti kakadhee la armiyanna ni darba bihaa hadiisa kana sunnaa rasuulaa tana tasuuqa wal keessa suuqa ollichi ollicha yoo itti hajame keessa haa suuqatu hadiisa jedhu kana ni darba beeyna aktaafikumi idduu ceekuu teeysanii giddiin darba jedhan isin fuusisa jedheen dirqamaan dirqamaan isin fuusisa yookaan dalaguu qabdan yookaan achi duuba wanni jiru an amiiraa dirqamaan isin fuusisaa beekaa jedheen laal sidhaadate abaa hureyran radiyallaahu anhu ardaa kanaafuu hagana takka irraa lole sahaabdichi cimaan kun nama ollaa isaa suuquu fi dide jechuudhaan ollaani yoo ollaan sitti hajameetu haxirii tante tana akkanatti itti godhadha gara naan itti ijaarin mi'ati gara kananatu itti godhadha siin jedhe ahlan wa sahlan hayyee jechuu ni qabda hayyamuufii qabda hattani haxirii miti yoo inni mana kan kee dhaaba mana keetii tana tanarra kiyyaa walitti akkas dabalee idduu tanatti barandaa wahii uumadha itti hajame jedhi hayyamuufii qabna jechuudha. Ollaa waan inni itti hajame takka hayyamuufii qabanii. Duuba adabni kurnyaffadhaa kana adabni kudhanii tokko irraa boodaa jechuudha. أن تحب أتجالته قبل لجارك ولتكيت ولتكيت جالته قبل ما تحب وان جالته لنفسك لبوتيت وان لبوتيت جالته ولتكيت جالته قبل أبا هريرة رسولي وأحسن جار من جارك تكن مسلما جلين أمس إيرا كيست أبا هريرة وان ندان وأحسن جوار من جارك bee abbaa hureyraa tolfadhu jiwaara ollummaa manjahara kanama siin olloomee tolfadhu akka malee jabeeyse ati yoos muslima taataa jedheen muslima taata duuba an tuxibba lijaarika ollicha keetiin jaalatu maa tuxibbu waan jaalattu linafsika lubbuu teetiif khayrii jaalattu ollichaan jaalatu jechuu ollichi kan kee yoo inni ramadaana keessa kama taraawiyaan dhufne kama muslima kama ati beeytu tokko galgaluu humarraa biraa deemtetuma ati salaattee taraawiya itti deebite hin jaalanneen ollaa keetiin kayrii jechuudha hin jaalanneen saambussaan ergitaa fi ammoo salaata masjida akka inni dhaqu ittiin dubbattu ittiin dubbattu hin jaalanneen jechuudha waan ofii jaalattu kayrii tana dhaabata ramadaanaa ka akka mi'aawu kana ka sawaaba hagamii hagama qabu kana kayrii mamaraa ollicha keetiin jaalatuu qabu. رواه مسلم نامن مسلم نو أدي سجنا في صحيح صحيح ساكي ستي أنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم لا يؤمن إيمان قوتون أمن جد رسول الله إيمان قوتون أمن أحدكم تكون كيسا إيمان نير أمجتو إيمان نساء قوتومت إيمان قوتون أمن أحدكم تكون كيسا حتى يحب هنگ جالتت لأخيه أبوليس إسات أو قال لجاره تكي أوليك إسات هكا أوليك إسات جالتت إيمان قوتو تكون كيسا إنمنو ما يحب وان جالت لنفسه لبو فيت واللبو فيت جالت تكا هكا نمو أوليك إفيت جالتت يوكان أبوليس إفيت جالتت imaanni namaa guutume jechuudha. Maneerru irratti dalaguu nama barbaachisa. Rasuulli dhaamsa bahuriidhaa dhaame keessatti وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا جدين وأحب للناس نما جالته ما تحب وأن جالته لنفسك لبوتيتم وأن جالته أبوليس إسلامة جالته تكن مؤمنة أتي مؤمنة جدين يوس مؤمنة تاتا مؤمنة ربي تأمن تاتا كإيمان قوتو قبو تاتا duuba kayrii fi jaalatan ollaan jaalatu kayrii fi jaalatan ollaan jaalatu akkana jechuun hoo hamtuu fi jibbanillee ollaa keetiin jibbuu jechuudha hamtuu fi jibbitu ollaa keetiin jibbuu duuba namni ollaa qabu adaba kudhanii tokkotu irraa fedhama adaba kudha tokko keessa meeka itti dalayne gaa haa laallume xiqqishu ijuma dunuunfannee kudha tokko biyya kamit dalage biyya kamit dalage jenneetuma xiqqishume kamit dalayne biyya kamit dalayne kamit dalayne womat dalayne garuu inshaallah womat jira ammoo waan itti dalage qaba ammoo adaba kudha tokko gaa kunoo baranne baatiin baatii khayri'i keessa jirra kunoo ka yahudallee kamajuu hadiisa qaraane dabarreemi abdallah bin amr bin ulaas inni re'ee mana isaa keessatti qalanii gizee ol seenaa jiru ahdeytum lijaarina alyahuud ahdeytum lijaarina alyahuud yeroo lamarra deebee sila ergitanii isin horreettii tana ollicha keenna ka yahudaa kanatti ergitanii ollicha keenna ka yahudaa kanatti ergitanii الرسول ربي دغاي كجدو ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه جد الرسول دغاي رسول جبريل نتي دامر ان ديمن ولا haga inumaa jibriiliin kun namni ollummaan haa wal dhaalu ollaan nama tokko yoo namni tokko biraa du'e dhaaluu nama san ni dandaya akka firri nama san dhaalutti haga an jedhee haga isa herregu takka ollaanatti dhaame jedhee dhagaye jabeessuu orrarraa yahudichatti ergitanii jedhe yahudicha naa ergitanii yahudicha yahudichatti ergitanii jedhe laal duuba yahudallee yoo waliin qubanne gaa ollaa yoo waliin qubanne mee ramadaana kana keessa gaa insha allah wama takka gaa ullama kennas wama takka inni ollaa appaartimentii faa qabu nama hin dhibu iyyuu kaawusii kana dhayxee ququun xiqqoo sitti yoo ulfaatellee gaa appaartimentii kana duraanuu wal argan takka takka yooma xiqqoo mallee taatu ullama fi ramadaana keessa لعل الله ربني كجل علما رحمة هجس يعني toltuu yaadu fi rabbiin rahmata nu godhuu kajeella bakka warra argatan hin beekan kaydi rabbi irraa nama seensisu hin beekani itti dalayna ollaa itti dalayna nullee ollaan qabna kunoo ta masjidaa kunoo qiblaa dura ta jirtu tan naaf shayniilleen ollaa qabna isii qiblaa dura jirtu tan agaa nulleen dhay'eetuma galgala hin jiraa galgala kana saambusaan galgaluma kana geessinaaf ollaa keenya ta masjidaa tan kunoo warra qiblaa jiru kana hin jiru arti dagataas bira jechuutan geessuufii qabna ollaa masjidaan xiqqollee taatu hadiyyaa hin gimmadan jiini kun ji'a ramadaanaa jedhama bultiisi waggaa keessaa ji'a kana soomna jedhaniituma itti finna saambussaa kan galgaluma kanaan dagatina shayaa ittuma kenna homaa nurraa dhufu olla seetu rabbi barakaa nu godha mootti kennitanii as dura as dura homaan arganneemi eetti kennina inshaallah amma hin dagatinaa asumaan jammarraa insha allahu baabdi gaa dhumte yoo rabbi jedhe baaba biroo insha allahu itti deebina baaba bareedduu gaddeema silaa baaba bareedduu tana baaba tana namni baruu qara'uu qaba hawaasni keenya baaba obbolummaa waan jedhanii tana obboleessi islaamaa nama akkamtu obboleessa nama naannawa tokkooti moo nama afaan tokkooti moo nama gosa tokkooti moo anuma dhaabuu fedhe anuma darsii dhaabuu fedhe anuma fedhe darsii dhaabuu inshaallahu duuba sila namni heddummaate baaba obbolummaa tana namuu barate obbolummaan jabdu adaba digdama qabdi baabdi obbolummaa sun adaba digdama qabdi subhaanallah sila adaba digdama kanatti dalayne namni lafarra yaa'u kun marxinuu sina gaaddisa arshii jala waliin dhaabata yoo adaba digdama kan obboleessa islaamaa nama islaamummaan nu iddoo jirtu islaamumma adaba digdama kana isa dalagarra oolchine guyyaa qiyaamaa nu marru gaaddisa arshii jala dhaabanna obbolowwan wal jaalatte gaa obbolowwani gaaddisa arshii watakka waliin argan ammoo adaba digdama kana gaa xiqqoo insha allah rabbi nu haa laaffisu mee adaba digdama kana itti dhufna insha allahu amma asumatti isinirra dhaaba kitaaba osuma inni mi'aawu yoo dhaaban wayya subhaanaka wabihamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaghfiruka waatuubu ilayk